mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda no muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze
bagariye turabaha agasopo icyo kimwe n'abandi abo bajurnali iwacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu cyongereza hamwe na jurnali ronuvo nabo nyine twabahaye gasopo kugira ngo bikosore
uyu ni karenga ramadan arongoye urwego cnc rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u burundi aragaruka ku bihano vyafatiwe ikinyamakuru iwacu n'ibindi binyamakuru nka ronuvo canke iradiyo y'imico kama vyahawe gasopo iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mba nzi ndababwire muri make ko urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwiyunze mu ntumbero yo kwiyamiriza umurwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri n'umwaka mu rwandiko bateka umukono ejo ku munsi wa gatatu kinshasa bakuru b'imigambwe itanu harimo na felix cisekedi amaze kumenyesha ko azokwitoza muri ayo matora bavuga ko amamashini umurwi seni wo muri kongo uzokoresha muri ayo matora abwirizwa guhindurwa byanke bikunde basigura ko aza yarashizwemo amanyanga mu ntumbero yo kwiba ibizova mu matora yo mu mpera z'uno mwaka abatavuga rumwe na leta ya kongo basaba leta ya korea y'epfo guhagarika amasezerano yo kugura izo mashini hagati hagati mu rwiseni na sosiyete yitwa miru system itegekanijwe ko ariyo izotanga ayo mamashini azoza ava muri korea y'epfo umwungere wa ekereziya katolika papa francisco aremera ko yakoze ikosa rikomeye mu gufata minenerwa amakuru y'umupatiri wo muri shiri yagirizwa ubusambanyi nye n'ubweranda papa francisco ivyo yabishikirije mu rwete yarungikiye abepiskope muri ico gihugu amenyesha ko ababaye cane kandi yamaramaye muri urwo rwete rwashizwe ahabona ku munsi w'ejo na vatikano papa yabwiye abepiskope ko agiye gutunganya inama yihutirwa mu ndwi zibiri ziri imbere kugira ngo bavugane kuri ico kibazo papa francisco yatumiye kandi abakorewe ayo mabi kuja i roma kugira ngo abasabe imbabazi amaso mu yandi umunyamabanga mukuru ishami mpuzamakungu onu antonio guterres yasabye ibihugu bitanu ntayegayezwa mu nama yijeje umutekano ku isi kwirinda gukora ico cose cotuma ibintu muri siriya biyangara guterres yabwiye kuno wa gatatu abambasaderi ba leta z'ubumwe za amerika uburusiya ubushinwa ubufaransa hamwe n'ubwongereza kwahagaritswe umutima n'ivyuka vy'ubumara bibandanya bikoreshwa muri siriya avuga kandi ko ababajwe n'uko gushika ubu inama ya onu yijeje umutekano itarumvikana ku kwemeza itegeko ryo gushiraho umurwi utohoza kuri ivyo vyagirizwa Siriya yabibukije kandi ko utwigoro twose twokorwa tubwirizwa kugana ku guhagarika imibabaro abanyesiriya babayemwo ibihe birebire radiyo ijwi rya amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze ikiganiro cacu tugihere mu vyo kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi aho urwego CNC rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora rwahagaritse mu kiringo c'amezi atatu igisata c'ikinyamakuru iwacu kijejwe kwakira ivyiyumviro vy'abakunzi bacu ku nkuru iba yanditswe kuva kuri uno wa gatatu CNC ihaga sopo n'ibindi binyamakuru nka Honuvo ni radio y'imico kama inkuru tubaza mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'uburongoye urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kijeje kwakira ivyiyumviro vy'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru iwacu mu kiringo c'amezi atatu karenga ramadani umukuru w'urwego sense avuga ko ico kinyamakuru caretse ivyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru birarengana kuri urwo rubuga twarasuzumye nk'ivyanditswe muri iwacu mu byumviro bitangwa n'abasoma hari igihe nabo nyene bavuga ibintu bandika ibintu ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku iradiyo cyangwa ku kinyamakuru birarekuriwe ariko nukuraba ibyo avuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nturekuriwe uri umunyamakuru kubireka bika- bikandikwa cyangwa bikavugwa kuri ivyo rero iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika ku kiringo c'amezi atatu kijya gisata kijanye no gutanga ivyumviro ariko ku buhinga bwa none e, si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko vyasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ivyumviro vy'abantu nabo nyene bisunga amategeko kuko iradiyo ikinyamakuru si igikoresho c'umuntu ashaka gucoza uwundi ashaka gutuka uwundi ashaka kugenda kubiri n'amategeko oya ntibirekuriwe mu- mu mwuga wo guhanana no kumenyesha amakuru kiretse ico gisata cahagaritswe ico kinyamakuru nyene kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano ikindi kinyamakuru cagabishijwe n'urwego sense ni ikinyamakuru roronuvo hamwe n'iradiyo y'imico kama ramadan karenga arongoye sense avuga ko hamwe ivyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa ibihano radiyo kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku iradiyo kijanye n'imigenderanire hagati y'uburundi n'ishirahamwe mpuzamakungu hari ivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajanye n'imigenzo bitisunze amategeko ivyo navyo turabisuzumye turavuga ko bobo ko ari ubwa mbere twagiye turabaha agasopo ico kimwe n'abandi abo bajurnali wacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu congereza hamwe na journal Le Renouveau nabo nyene twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ntibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe baje kwiyandikisha hano baje kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitarekuriwe n'amategeko tuzoca tufata izindi ngingo igisata c'ivyiyumviro c'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri kuko muri bibiri na cumi na gatatu ico gisata cari cahagaritswe mu kiringo c'ukwezi kumwe ico gihe urwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko carese ivyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana kiretse ico gisata gushika ubu iradiyo ntumbero fm iracari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe bibiri na cumi n'indwi iyo radiyo yahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ivyo yiyemeje kayedo charge n'urwego sense mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagaritswe n'urwo rwego nyene mu kiringo c'amezi atatu inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa ejide nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'uburundi mu nkuru yari yakoze ku kungene hatunganywa ibirori vyo kwibuka izo ncungu ni mu gihe iradiyo ccib fm plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagaritswe na sense mu kiringo c'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'indwi yagirijwe gushikiriza inkuru ku bijanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye i kamanyora mu gihugu ca kongo itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwako y'iyo radiyo i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika
Remonzimana arakenuye kuri iyo nkuru umukuru- uyirongoye ikinyamakuru iwacu akaba ari nawe yagitanguje Antoine Kaburahe mu butumwa yarungikiye yacishije ku rubuga rwiwe yavuze yuko bababajwe cane n'iyo ngingo yafashwe n'urwego CNC ko mu myaka cumi imaze ikinyamakuru iwacu kimaze urwo aho ba- bugaye abakunzi b'ikinyamakuru iwacu bacisha ubutumwa butandukanye hari harafashije abatari bike bake mu gukomeza demokarasi kuko bahacisha ubutumwa butandukanye kaburahi yavuze yuko bakira ubutumwa bugera ku ijana ku munsi ku munsi ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara umuyobozi mukuru w'ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rcr asaba ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini kuganira kugira ngo bitore umuti urama w'ikibazo c'impunzi z'abarundi philipo gandi arongoye iryo shirahamwe yabishikirije mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru mu gihe ariko arasozera urugendo rwiwe mu burundi kuri uno wa gatatu inkuru twateguriwe n'umenyeshamakuru ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinzi uburundi bucumbikiye impunzi z'abanyekongo iharanira demokarasi ico gihugu naco kigacumbikira impunzi z'abarundi mu gihe u rwanda narwo rucumbikiye impunzi z'ivyo bihugu bibiri abamenyeshamakuru bashatse kumenya uko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr ku isi abona ubwo ruja n'uruza rw'impunzi mu karere k'ibiyaga binini J'étais au Congo, j'étais au Rwanda, j'étais ici et c'est très clair.
naraciye muri kongo mu rwanda no ngaha mu burundi biragaragara ko hari uruja n'uruza rudasanzwe rw'abantu hagati y'igihugu n'ikindi hagati hari ikiyaga tanganyika ku ruhande rumwe hari impunzi z'abarundi ku rundi impunzi z'abanyekongo ni nkenerwa ko ibihugu n'amareta mu karere bakorera hamwe kugira batorere inyishu hamwe y'ikibazo c'impunzi n'uruja n'uruza C'est difficile, je sais, parce qu'il y a des tensions politiques, il y a des, euh, il y a des, euh, des questions.
ntivyoroshe ndabizi kuko hari ukutumvikana mu vya politike hari ibibazo vy'uruzitane bikeneye inyishu hagati y'amareta intererano y'ishirahamwe hcr mpagarariye ni uko hoba ukuganira hagati y'ayo mareta kugira ikibazo c'impunzi gitore inyishu ntawogumiza mu makambi abo bantu bakenera imfashanyo zigabanuka buri mwaka si vyiza muri kazoza kabo n'aka karere C'est pas bien pour leur futur, c'est pas bien pour le futur de cette région.
ikibazo c'umutekano w'impunzi z'abarundi zicumbikiwe hafi y'umupaka w'igihugu zavuyemwo kiri mu vyabagijwe filipo grandi Vous savez, le camp de Lucenda, est, est- est- qui est au Congo, euh, au sud de Kivu, euh, est un murabizi camp, ko ikambi ya rusenda iri muri kongo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ni ikambi yamaze kurengeka twaratanguye kwimurira impunzi mu bindi bice ikibazo kiriyo gisa n'ikiri ngaha kuko impunzi zisabikanya amikoro make n'ababa muri utwo duce bugarijwe n'ubukene no ngaha dutegerezwa kwiyumvira akazoza on kabo doit aussi investir euh, dans le futur de ces gens. Euh, Mais euh, j'ai eu euh, ces discussions hier avec le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur.
twaraganiriye n'umukuru w'igihugu turaganira n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi bari muri leta umukuru w'igihugu yaravuze ko abifuza gutaha bahawe ikaze hcr izoshigikira ico gikorwa gutahuka bigategerezwa kuba ku gushaka turasaba ibihugu bicumbikiye impunzi z'abarundi tanzania kongo iharanira demokarasi n'u rwanda kubandanya bazakirana umutima w'urukundo gushikaho zizifuriza gutaha uko gutahuka ku gushaka ndasubiyemwo ku gushaka kuzoshikikirwa n'amakungu biciye muri hcr qu'ils peuvent rentrer chez eux. Alors c'est- ce retour volontaire, j'insiste, volontaire, va être accompagné par, par, euh, la communauté internationale par le biais du HCR également.
haraciye igihe leta y'uburundi yiyamiriza ibiharuro hcr itanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu bihugu bizicumbikiye mu karere mbega hcr yoba ivyakira gute igiye gukora iki filipo grandi Euh, on a discuté longuement de cette question et euh, vous savez les chiffres. euh, ico kibazo twarakiganiriye bihagije ndibaza ko ibiharuro dufise ari ivy'ukuri turazi ko habaye umurindi wo gutahuka munini narabwiye leta ko nk'uko twama tubikora ko turiko turasubiramwo ivyo biharuro gouvernement que nous sommes en train, comme on le fait toujours et partout, de vérifier ces chiffres. Dans tous les pays.
tuzosubiramwo ivyo biharuro mu bihugu bicumbikiye impunzi bizofata akanya ko n'igikorwa kitoroshe tuzokoresha uburyo bugezweho kugira ngo dutange ibiharuro nyavyo mu bihugu vyabakiriye tubitange no mu gihugu bavuyemwo uburundi ni uburenganzira ko uburundi bumenya abanyagihugu babo bari hanze ivyo biharuro bizoboneka On vuba va fournir ces chiffres dans les plus brefs délais.
tubibutse ko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr yasozereye urugendo rwe mu burundi mu gusura bamwe muri abo bahungutse ku gushaka kwabo muri komine ya gasogo y'intara ya muyinga ariko imbere yaho yaciye mu rwanda avuye mu buseruko bwa kongo iharanira demokarasi aho yasitse mu mpera z'indwi iheze imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze nawe nyine arakenuye iyo nkuru yiwe co kimwe n'izindi zose ijwi rya amerika ribatunganiriza mushobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya isase duca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi
sha Eh.
bijya biga Eh.
biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye emwe ndakubwiye ko atari byo nivyo si byo nivyo eka si byo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki ntemupinga mupingira umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi rero ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru iriko iracanacana ko ahanini igizwe n'imyidogo y'abantu biyunguruza mu gihugu c'u Burundi mu mamodokari ashaje amamodokari yunguruza abantu muri rusange ayo bavuga ko abataburira uduhuzu ivyo bikaba uko mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi uno mwaka utanguye yari yasavye ko izo modokari zose zishaje zihagarikwa kubandanya zikora none zarahagaritswe vyifashe gute menyesha amakuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse aratora babiri biri ku mbuga ngurukana bumenyi yongera atubwira uko vyifashe ku rubuga imyidogo ni myinshi ku mbuga ngurukanabumenyi ku bijyanye n'imodokari zunguruza abantu n'ibintu hamwe ifatiye ku buke bwazo ariko kandi n'izihari zikaba zishaje aha bidoga bavuga ko zama zabataburiye ko impuzu bambaye hamwe no kubakomeretsa ku mibiri hari n'abidogera ingene bagenda bicaye igitigiri kirenze ku ntebe bakavuga ko abajejwe kubunguruza batabaha agaciro nk'ak'abantu iryo pakirwa ryabo barigereranya n'amafi apakiye mu modokari nubwo ivyo bivuga uko ikibababaza ni uko gusaza kwazo bakibaza ingene umukuru w'igihugu petero nkurunziza yashinze ingingo y'uko zikugwa mu mabarabara ntizisubire gukora mu ijambo yashikirije abarundi uyu mwaka utanguye ariko n'ubu abantu bakabona ko atakirakogwa ijwi rya amerika ryegereye ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu kugira ngo bumenye aho ico gikorwa kigeze nitunga consolateur umuyobozi mukuru mu gisata co gutwara abantu n'ibintu avuga ko baza baratanguye kubishira mu ngiro akavuga ko imodokari zishika ku ijana na zibiri arizo zahagaritswe kubandanya zikora mu mwaka uheze kandi ko bihaye ihangiro nubwo atashimye kuritomora ku bijanye n'aho igikorwa kizoba carangiriye umugambi wo gukura imiduga ishaje mu ibarabara urabandanya iyo ijambo rivuzwe ricatangura gukorerwako kandi nk'uko mubizi iyi miduga ishaje eh, irahari mu gihugu cacu ariko tubandanye tuyikura mu ibarabara uko umunsi ku munsi ku munsi Eh, naco gituma turiha n'amahangiro kugira ngo dushobore gushika ku vyonyene icubahiro umukuru w'igihugu yavuze vy'uko imiduga ishaje iva mu ibarabara ndibuka ko ku mwaka uheze twarakuye mu ibarabara imodoka ijana na zibiri ariko rero ku mbuga ngurukanabumenyi hari abanditse bavuga ko igiturire gishobora kubera intambamyi ishyirwa mu ngiro y'iki gikorwa uyu muyobozi nitunga consolateur avuga ko iyo ntambamyi atayabona Eh, iyo ntambamye yuko hoba hariho ibiturire vyotuma hariho imiduga ishajire iguma mu ibarabara je ntavyo mbona vyo ntangaza kubona ho- hotanga igiturire kugira ngo imodoka ishaje ibandanye ikora ibikorwa vyo gutwara abantu n'ibintu nubwo atagitigiri gitangwa c'izishaje zibwirizwa gukurwa mu mabarabara ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buhura n'ingorane y'uko butozihagarika zose kuko atashasha ziraboneka ariko n'aha nyene umukuru w'igihugu yagiriye ko ahanura ko abakorera muri ico gisata bokwiyunga mu mashirahamwe ivyo uwurongoye ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu minani bosco avuga ko bariko baragerageza kwiyunga mu makoperative turiko turakorera mu makoperative abasanzwe bakora uru rudandazwa bariko baraja hamwe mu migwi begeranya uburyo kugira ngo turabe yuko mu minsi iri imbere dushobora kuza turasubiriza izi modokari zacu hambavu yaba ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buvuga ko n'abanyamitahe bo mu bindi bihugu bugururiwe kwinjira muri ico gisata mbere hari n'ibihugu nka marezi buvuga ko bimaze gusaba kuzana imitahe ariko bigatera impungenge bamwe n'abandi ko abanyamitahe bato bato bazoca bakinjura urongoye ishyirahamwe ritwara abantu n'ibintu minani bosco asaba leta ko icyo gisata ahanini cyokoreramwo abarundi kurusha abanyamahanga icyo dusaba ni uko uwo mwuga wokorwa n'abenegihugu b'abarundi kuko uwo mwuga tuwumazemo imyaka myinshi eh, turazi ukuntu umeze aho wungukira n'aho uhombera turi ko turakorana na leta sinibaza yuko eh, hashobora kuza umudandaza umwe cyangwa babiri ngo bace birukana abantu barenga imiliyoni mirongo na cyane cyane ko uwo mwuga muzi mw'ibi bihe igihugu kijya mu magume niwo mwuga wasigaye ushobora guha akazi abantu benshi n'uyu munsi rero turavye urwaruka twakira ruheza amashuri abaza kuba abashoferi abakomvayeri abakokayi uwo mwuga turabona yuko uri kurahurumbirwa cyane kandi ufitiye akamaro igihugu twibutse ko ugusaza kw'izi modokari zasabwe gukurwa mu mabarabara kwavuye ku ngingo leta yafashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yo kubuza iyinjira ry'amamodokari atwarirwa mu kuboko kw'ibubamfu kwinjira mu gihugu izirekuriwe kwinjira zitwarirwa mu kuboko kw'iburyo nazo ntizishobore kwinjira kuko zisaba amafaranga menshi ayo abari mu ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu atrabu bavuga ko batoronka bakanasaba ko leta yoborohereza mu kugabanya amakori mu gihe habonetse ushoboye kuyigura nk'uko bisanzwe turabasomera ibyanditswe ku mbuga ngurukanabumenyi bijyanye n'izi modokari zishaje duhere kuri uyu avuga ati nta kintu kigumaho ibihe byose uyu nawe yanditse avuga ati mbe ko leta y'u Burundi idashoboye gutanga amamodokari yunguruza abantu abanyagihugu bakwiye kubeshwaho n'ibyo bafise bagakoresha uburyo bafise kuko uburyo bw'umuntu umwe ntibukunda kandi ntibakwiye kuza bararabira ku by'abandi uyu nawe yandika avuga ati jewe fise inkovu ku mavi ibyo vyuma bisongoye uhu tubandanye n'uyu avuga ati emwe ati kwinjira mu modokari ni ukwiyahura hahahahaha uyu nawe ati ni ukuri turarambiwe turarambiwe turarambiwe hari n'uyu yanditse avuga ati mbega igiturire kiraho ya noti y'ibihumbi bibiri abapolisi bahabwa ku mabarabara ijyaha izokwemera yuko amamodokari akugwa mu mabarabara kandi izo zose zishaje zibarengana bazibona tugarukirize kuri uyu avuga ati mbega burya hariho umuntu atwara indege mu burundi e, ni ukumenya yuko iparadizo itari ku isi mugabo ni ukuraba uburyo abanyagihugu baba- babayeho bugatezwa imbere iryo ni itegeko ry'abatwara i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane irabandanya mu rukurikirane rw'inkuru twabateguriye muri kino kiringo u rwanda ruko rwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na kane mugenzi wacu asumta kaboyi uno munsi atubwira ivy'umutamakazi eh, zura karuhimbi yaro w'imyaka ijana n'itandatu yakijije abagera ku ijana abesha ko ari umurozi mu kubwira bari baje kubwi- kwica abo yanyegeje ko wihenda akabakora ko yibonera asumta kaboyi twumva inkuru yaduteguriye zura karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya jenoside uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana abatwa abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsikazi namusuye aho atuye mu murenge wa ruhango mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka ijana n'itandatu nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye we ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami bihi musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi ijana y'amavuko ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye mukecuru karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare ko uwinjira mu rugo rwe nyabingi mugirira nabi nahishe abatutsi ijana wabatungishaga iki ko nawe wa- wari umukene icyo gihe nari mfi imana niyo yakoraga bose bagutinyaka bagutinyuka gute ku buryo bataza kubahiga iwawe ngo babatware nari mfite uku ibintu nkora ibintu nakoraga narabibambikaga namara kubibambika ngacisha ku nzu hose Byari Ni- nimuzanye abingira barya ukababwira uti mfite amagini bagatinya nari mfite abakobwa babiri ntabwo ntimucugusi bagacugusa nimubazanye abingi nzihamagare bakavuga bwa bundi bwo- bw'ubucuma abandi bati kuko uriya mukecuru ni umurozi afite nyabingi bati uno mukecuru bati wanyoniye iwacu ni rukiga bati nyabengera yigira ati barazigira abakiga bagira inzanyabingi zura karuhimba asobanura ko nta nterahamwe yongeye gutekereza kuzi we kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere mama nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi ahisha mukandutiye na mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbere ubwo se twajyaga kwica abantu dute uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa nigena zurufati nigena avuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose nigena na nyirasengezura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka ruhango uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko ubu abayeho nabi kuko abaturanyi babo babafitiye ishyari ubu nijoro iyo ndyamye sinsinzira ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we sinyansinzira bibaho ntabwo bishimira ko umukecuru wabo yamenyekanye yakoze ibintu bizima ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwishe kandi ni ukuri ntayo si ububaba mu mafaranga ajya guhinga kubera ko mbanza ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho mu mwaka wa bihumbi bibiri na karindwi zura karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na perezida paul kagame yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya isilamu mu rwanda iyi midari yose iyo umusuye ahita ayikura aho yayibitse akayikumurikira uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi ibikorwa bye bituma asurwa gusurwa n'abantu banyuranye bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo imbere yo gusozera ikiganiro cacu dukubitire muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubabwira ivy'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'umurongwe zisaba kuronswa ivuriro inkuru twateguriwe na vedaste ngabo hakoresha rya amerika muri kongo izi mpunzi ziri mu nkambi y'umurongwe imaze igihe cy'amezi atanu itashwe zivuga yuko zibabajwe bikomeye n'uburyo ivuriro bari basanganwe ishyirahamwe rya dese ryagimuriye ahitwa katarukuru kugira ngo abaturage b'abakongomani b'imurongwe nabo babone ubuvuzi bitabagoye impunzi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko zikora urugendo rw'ibirometero bigera kuri bitatu n'amaguru zigana iri vuriro ry'ahitwa katarukuru kuko ari nta vuriro bagifite mu nkambi twari dufite ikibazo cy'ivuriro kuko twaba dufite ivuriro ngaha mu nkambi gihora rikora umuntu mu ijoro yagwara saa moya indwara ntizisezerana tukamutwara tukamubwira ajyana kwa muganga ariko ubu ivuriro bararikuye barijyana ahantu bita katarikuru ni kure bisaba ko umumo- nk'umumotari agi- a- akujyanayo ubwo uribaza umuntu arwaye mu ijoro kugira ngo umute- umuterure dufite ambirasi imwe n'iyo ambirasi kenshi iba iri ku ivuriro nyine iyo katarikuru ntitu- ntiturongere duterefona ngo iyo ambirasi ize ubwo umuntu uka- mu ijoro akakurembana cyangwa nk'umuntu afashwe n'imbanyi kugira ngo a- bazoha telefone imodoka iyo ngiyo ize icyo ni ikibazo gikomeye cyane cy'iryo vuriro ko riri kure cyane yacu usibye iki kibazo cy'ivuriro ryimuriwe kure n'inkambi y'impunzi z'abarundi iri murongwe zinenga n'uburyo zivugwa iyo zigeze ku ivuriro ikibazo cyo kwivuza rero kiraduhangayikishije cyane kuko urashobora kuba urwaye malariya rwose warembye hama wagenda ko ahantu batuvurira bakaguha parasitamoro zibiri cyangwa zitatu hama ugaca ugenda ukabandanya uremba mbere bamwe barashobora no kuremba bageze kwa muganga ntibabakire neza hariho n'uwuheruka gucikanira ibaraka hejuru y'uko batashoboye kumukurikirana neza kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza urumva rero ikibazo twari dufite ni icy'imiti ugiye kwivuza baguha imiti idafashe unyambara umwana ujyanyeyo ukaba akamuha iyo miti ntakire ntibyabuza ko umuntu asubira tugahindukira kuza gusubira guhiga imiti kubakomeretsa mu mafarumasi kubera imiti itaboneka namba babona ko ivuriro rikuru baba baryubatse hariya ntibawubake akandi kavuriro gatoya k'ubufasha kugira mu ntumbero uwo muntu aba areba yarembye babe baramufasha hama iyo ambirasi musange kuri ako kavuriro gatoya babone kumujyana kuri iryo vuriro ryabo bipfuza twe nicyo tubona byodufasha none baduhinduriye kandi badu- umuntu bamuha imiti ihuye n'indwara arwaye twabamenyesha ko ubwo umuyobozi wa seri ku rwego rw'isi filipo garandi yari mu nkambi y'umurongwe mu mpera z'icyumweru dusoje yagejejweho ibibazo by'ubuvuzi uburezi n'imibereho itari myiza muri iyi nkambi aho yavuze yuko agiye gukangurira abaterankunga gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ndayidasenga bo ku bw'ijwi ry'amerika imurongwe yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedasite ngabo arakenuye cyane rwose ni ukuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza tubifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu diane nahazo mwari kumwe kuri mikoro na innocent kimenyi tubatumiye mu biganiro biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga kiza kuba saa kumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda